Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabaramukije inshuti mwese aho muri hose ikaze kuri radiyo yanyu hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ni ikiganiro muri Isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongere mbahe ikaze mwe mukigera ku maradiyo yanyu ni ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku ndwara ya sida twibanda cyane ku rubyiruko nk'uko ishami rya oni ryita ku buzima oms ribivuga n'ishami rya oni ryita ku ndwara ya sida oni sida ribitangaza sida ni indwara ikomeje kuba ikibazo kiremereye ku rwego rw'ubuzima ku isi hose by'umwihariko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere hagati mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu ishami rya woni ryita ku buzima ryabaruraga miliyoni cumi n'umunani n'ibice bibiri z'abantu bafata imiti igabanya ubukana bwa sida ishami rya woni ryita ku ndwara ya sida onu sida ryabaruraga mu mwaka wabanje wa bibiri na cumi na gatanu miliyoni mirongo itatu n'esheshatu n'ibice birindwi z'abantu bagendanaga ubwandu bwa sida abantu miliyoni ebyiri n'igice kimwe banduye bwa mbere sida muri uwo mwaka wa bibiri na cumi na gatanu muri uwo mwaka kandi miliyoni imwe n'igice kimwe by'abantu bapfuye bazize indwara z'ibyuririzi ugereranije no- na miliyoni ebyiri izo ndwara zahitanye mu mwaka wa bibiri na gatanu kubera imiti igabanya ubukana bwa sida abantu basigaye babasha kubaho igihe kirekire cyakora urugamba rwo kurwanya indwara ya sida rurakomeje buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri buri mwaka isi yose izirikana iyo ndwara onu sida ibona ko ibikorwa bihuriweho ari byo bizarandura sida uyu munsi rero mu kiganiro muri isanga turagaruka kuri iki kibazo cy'indwara ya sida nk'uko bamwe mwabidusabye ko twakwibanda ku rubyiruko yo maboko y'ibihugu hakaba n'amizero y'ejo heza hazaza uyu munsi rero ijwi ry'amerika ryabatumiriye dr Mugwa- mugwaneza placide ni umuyobozi mu ishami ryo kwirinda sida mu kigo cy'ubuzima mu rwanda dr mugwaneza bahaye ikaze ku ijwi ry'amerika
Murakoze Jeni Ye, mwiriwe neza murakomeye
muri aho yego reka mbanze mbifurize kandi n'umwaka mwiza muhire wa bibiri na cumi na karindwi
murakoze kandi muzabere mwiza ye nagira ngo rero mutubwire muri makeya ikibazo cy'indwara ya sida na virusi iyitera ni ikibazo gikomeye nagira ngo mutubwire muri rusange uko indwara ya sida ihagaze mu rwanda
Eh, murakoze Jeni Eh, nibyo koko nk'uko watangiye ubivuga icyorezo cya sida kiri ku isi hose cyane no mu rwanda kirahari Eh, mbivuze muri rusange bigaragara ko ku bantu bagera kuri batatu ku ijana babona virusi itera sida mu rwanda bari mu cyiciro cy'imyaka hagati ya cumi n'itanu kugeza kuri mirongo ine n'icyenda Mhm. hanyuma hanyuma by'umwihariko iyo Yego.
urebye um, urubyiruko urubyiruko ubwo dufashe icyiciro cy'imyaka hagati ya cumi n'itanu kugeza kuri makumyabiri n'ine bigaragara ko muri bo umwe ku ijana babana na virusi itera sida Mhm. ni ikibazo rero mwahagurukiye nka bamwe mu bashinzwe kurinda indwara ya sida twibanze nko ku rubyiruko nk'uko nabivugaga uyu munsi ni rwo twibandaho cyane ni ni izihe ngamba zafashwe kugira ngo bafashe urubyiruko kwirinda sida
Eh, murakoze Ah, ubundi kwirinda virusi itera sida cyane cyane nko mu rwanda muri gahunda zihari icya mbere ni uguha urubyiruko ubumenyi kuko iyo abadafite ubumenyi ntibamenya n'uko birinda icya mbere rero cyafashweho ingamba ni ukwigisha urubyiruko hakoreshejwe ubu- uburyo bwose bushoboka hari ukwigisha murabizi ko mu mashuri ubu ngubu kubera mu mashuri abanza habamo kwigisha ubuzima bw'imyororokere ariko hakabamo n'igice cyo kurwanya virusi itera sida muri rusange ku buryo umwana ava mu ishuri ribanza afite ubumenyi bukeya ku- buri ku kigero cy'ubwenge bwe kijyanye na virusi itera sida ikindi uko abagiye bisumbura hejuru iyo ugeze mu mashuri yisumbuye um, nko muri segonderi bo usanga harimo noneho ibyiciro ibyo twita club antisida amahuriro y'urubyiruko yicara akaganira ku cyorezo cya virusi itera sida hanyuma bibaho no mu ma universite amashuri ubwo yisumbuye niba ariko navuga icya mbere icyo ni ni uburyo bwo kubigisha kugira ngo bamenye ubumenyi- ubumenyi buhagije kuri virusi itera sida Mhm. Ye, none mubona Mm.
ibyo bikorwa hari ibi- ibindi mwari mugiye gukomerezaho nagira ngo mbabaze niba mubona ibyo bikorwa byitabirwa n'urubyiruko nk'uko mubibahamagarira mubibashishikariza
yego eh, icyo nari ngiye kongeraho ni uko ubwo ni bumwe mu buryo Mhm.
bwo kwigisha urubyiruko kugira ngo bamenye virusi itera sida biciye mu mashuri ariko hari n'ubundi buryo butandukanye bukorwa ari ugutanga ubutumwa bwanditse ah, mu dupapuro dutoya aritwo bita nka decliya ku buryo umuntu wese ashobora kwisomera ibijyanye na virusi itera sida ibyo bitegurwa cyane cyane na gahunda ishinzwe kurwanya sida mu rwanda ikindi hari ubutumwa dutanga um, mu mu ndirimbo indirimbo zikorwa by'umwihariko bijyanye no kurwanya virusi itera sida murabizi ko urubyiruko rukunda ibintu birimo imyi- imyidagaduro nabwo ni bumwe mu buryo bukoreshwa kugira ngo tubafashe kugira ubumenyi bush- buhagije kuri virusi itera sida hanyuma ikindi nu- ni ibiganiro bitandukanye nk'uyu munsi mwadutumiye ariko amaradiyo atandukanye n'ibinyamakuru byandika n'ibica ku mbuga za interinete hari ubutumwa ducishaho kugira ngo dufashe urubyiruko kume- kugira ubumenyi buhagije Mhm. ye Mm.
iyo iyo murebye mubona aho ikibazo abahura n'ikibazo cya sida cyane ah, bugarijwe cyane mugereranije tuvuge nk'abakobwa n'abahungu u- imibare iratandukana Mm. yego nk'uko nabibabwiye rimwe ku ijana ni mu cyiciro cy'urubyiruko kiri hagati y'imyaka cumi n'itanu kugeza kuri makumyabiri n'ine abahungu n'abakobwa ariko iyo urebye abakobwa usanga aribo bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida Um, uciye nko mu mibare murabizi ko buri myaka itanu hari ubushakashatsi bukorwa mu rwanda no mu bindi bihugu wenda burakorwa bwo kureba aho icyorezo cya virusi itera sida gihagaze urebye rero nk'ubwo duheruka mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bigaragara ko dufashe ikigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu kugeza yenda kuri imyaka makumyabiri n'itanu kugeza kuri makumyabiri n'icyenda bigaragara ko nk'abakobwa basi- babana na virusi itera sida bari ku kigero cya kane n'ibice bibiri ariko wareba mu bahungu muri icyo kigero ugasanga bafite abana na virusi itera sida ni nk'umwe n'ibice birindwi ku ijana Mhm.
murumva ko harimo itandukaniro rikomeye Mm.
wazamuka hejuru nanone wareba icyiciro ki- kiri hasi gato cy'imyaka makumyabiri kugeza kuri makumyabiri n'ine ubwo bushakashatsi bwa bibiri na cumi na gatanu bukerekana ko mu bakobwa eh, aba bana na virusi itera sida bagera kuri umwe n'ibice umunani ku ijana ariko abahungu bangana nabo ari rimwe ku ijana murumva ko rero biratandukanye abakobwa igitsina gore nicyo cyugarijwe na virusi itera sida muri rusange Mm. ese nko mu ba- ejo bundi twavugaga abana b'abakobwa bafatwa ku ngufu nko muri abo bafatwa ku ngufu hari abo mwagiye mubonamo ah, hari abigeze bag- bagaragaza ko ba- banduye virusi itera sida muri ubwo buryo
Eh, gufatwa ku ngufu ni bumwe mu buryo butuma abakobwa bagira ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida kurusha abahungu ariko ubu bushakashatsi bw'umwihariko bureba abantu babana na virusi itera sida ariko ntibababaza mu buhe buryo batekereza ko baba baranduyemo Mhm. ubu se hari ibyo mwamaze kutubwira bijyanye n'ukuntu mubafasha kwirinda muri ubwo buryo bwo kwigisha kuba kuba bajya mu makurebe antisida bakaganira kuri icyo kibazo bakungurana ibitekerezo bakungurana inama Eh, kuba hari ubutumwa butangwa haba mu ndirimbo mu nyandiko cyangwa se ku maradiyo ku mateleviziyo n'ahandi murabona ko ahakwiye gushyirwa ingufu m- kugira ngo barusheho gusobanukirwa se cyangwa se barusheho kwitabira uburyo bwo kwirinda murumva ari he hashyirwa ingufu
urebye usanga igitango imisoro ari ugufata ari ugukoresha uburyo bukomatanije nk'uko nari mbivuze nk'uko duhora tureba n'ubundi bushyashya dushobora gutuma twatanga ubutumwa ku rubyiruko kuko uburyo bumwe ntibuhagije icyo navuga muri rusange ni ukuvuga ngo urubyiruko ruri mu byiciro bitandukanye niyo mpamvu hafatwa n'ingamba zitandukanye urubyiruko ubundi mu gifaransa cyangwa mu cyongereza biratandukanye hari ibyiciro bitandukanye hari abana bo mu kigero cy'imyaka icumi kugeza kuri cumi n'icyenda ariko hari n'abitwa urubyiruko cyangwa mu cyongereza bo bava ku myaka cumi n'itanu kugeza kuri makumyabiri n'ine abo ibyo byiciro by'imyaka rero bisangwa ahantu hatandukanye niyo mpamvu kuvuga ko twakwibanda ku buryo bumwe kugira ngo tubigishe bitakoroha kugira ngo tubashe kugera kuri bya byiciro by'imyaka yose kuko hari abakiri mu ishuri amashuri abanza abageze mu yisumbuye abageze muri za kaminuza ariko hakaba n'icyiciro noneho cy'urubyiruko kitigeze kigira amahirwe yo kugera mu ishuri bari mu ngo aho batuye niyo mpamvu dutekereza ko gufata ikomatanyirizo ry'uburyo bwo gutanga gutanga umusaruro kurusha gufata uburyo bumwe
nk'abo se batagize amahirwe yo kujya mu mashuri bo bafashwa gute ko twabonaga ko abandi bashobora nko kujya muri ayo makurebe bagahuriramo abo bandi bo bari tuvuge nko mu bice by'icyaro cyangwa se no mu mujyi ariko batize bafashwa gute kwirinda
naba abataragize amahirwe yo kugera mu mashuri ziriya club ntabwo ziba mu mashuri gusa ziba n'aho batuye ku buryo babasha guhura bakungurana ibitekerezo ariko hari n'ahandi hari ibigo by'urubyiruko uturere nabyo byakira abantu bose ari abagiye ku ishuri n'abatajya ku ishuri ku buryo babonera ubutumwa burambuye mu rwego rwo kurwanya sida ye ndabashimiye rwose madame mugwaneza kuri ibi bisobanuro murimo kuduha nibutsa abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho tuganira ku ndwara ya sida ariko cyane cyane twibanda ku rubyiruko tujye ku murongo wa telefone twakire bamwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kubaza ndaguheraho Laurent uranyumva
yego turabumva cyane ye urahagana he
agendi mu burundi hafi yo mu rwanda mu ntara ya kirundo mu ntara ye ikibazo ufite cyangwa igitekerezo
egome bwa mbere nagira mba uwo muntu agejwe amagara y'abantu mu rwanda hari igihe akunda kuvuga ngo mu rwaruka usida ngo ni nyinshi cyane ariko tubirabye tugasanga umurenga ababyeyi ntibabaha impanuro uko bikwiye ikibazo cya mbere ajyana amazi none biva kuki kugira ngo umwana ave mu rugo agende gushurashura kandi afise ababyeyi ntibamuhanure kugira ngo ibyo bibazo bishobore kugabanuka kuko ubirabye isiga cyane irava ku bushurashuzi kandi ugasanga mu rwaruka nka twebwe biva n'ukuntu usanga abana bataganira n'ababyeyi habura iki kugira ngo ababyeyi begere abana babo babaha impanuro zikwiye kugira ngo bashobore kwirinda ubushurashuzi
ubwo icyo cyaba ikindi kiganiro twazageraho mu minsi iri imbere ariko ubu ngubu turimo kureba uburyo nyine bafasha urwo rubyiruko kugira ngo birinde ntabwo turimo kureba ukuntu ibibera mu rugo kugira ngo umwana ajye mu byerekeranye n'ubushurashuzi ubwo tuzashobora kuzategura ikiganiro kuri kuri ibyo ngibyo nabyo tukabiganiraho hari ikindi gitekerezo wifuzaga kumugezaho
yego nashaka kumubaza kandi dusanzwe tubizi neza ko urwaruka rukenera ibyo kwikingira nk'ibijyanye nka puridanse nk'akarorero ugasanga aho bategerezwa kubikura kugira ngo bikingire uko byananiye basibikingira ariko ugasanga ntibiboneka neza mbega bariko barategura gute kugira ngo ibyo bakoresha mu kwikingira biboneke bikwiragire mu mihana yose kugira ngo abana ntibashobore kugwa mu ibyo bibazo byo kwandura umugera wa sida murakoze urakoze roha reka twakire na erineste mbere yo kuha ijambo dogiteri mugwaneza erineste uranyumva
ndabumva cyane ye urahagana he wowe
ngende kampara muri uganda
ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ngewe icyo navuga urubyiruko muri iki gihe cyane cyane nibyo koko bigaragara ko ari rwo rufite imbaraga zo kurwanya icyorezo cya sida abantu ntacyo abantu mutumirwa mwatumiye ni iki batekereza nko ku rubyiruko cyane cyane abana b'abakobwa usanga bari ahantu bi- bicuruza nabo bigaragara yuko nabo arimo ari mu bantu batuma bakurura abagabo benshi cyane indwara ikarushaho gukwirakwira hirya no hino twavuga nk'abakobwa baba bafite nk'ahantu baba runaka ahantu hafi ariho ha- hacururizwa abakobwa bicuruza muri make ndumva leta nawe yagira icyo ikora nawe ikareba uburyo ya- ya- yaca uburampe ubwo ngubwo
Mhm.
ikindi naga- nagarukaho cyane cyane nabonye barabitangira mu rwanda ku bantu bitegura ku bana Mhm.
ndumva bakongera imbaraga abantu bajya ku bana bakwipimisha ikindi nagarukaho ni- ni ubukangurambaga mu mashuri kuko ariho hahurira urubyiruko cyane cyane
Mhm.
akongera ubukangu- ubukangurambaga no mu baturage no mu baturage barahari hirya no hino mu byaro Mhm.
ikindi nagarukaho ni uburyo bwo kwisiramura uburyo bwo kwisiramura nabwo bigaragara yuko hari icyo bugabanyaho ndumva abantu hirya no hino bavuga yuko ari uburyo buhenze ndumva leta hari ukuntu ya- yagabanya nk'ibiciro abantu benshi bakisiramura kandi bigaragara yuko ari uburyo bugenda burindwa abantu cyane cyane nk'abantu badakoresha agakingirizo ku kindi nagaruka ni ibyerekeranye no- agakingirizo Mhm.
puridanse muri make kondome ndumva hakongera hirya no hino hari abantu bumva ko kubu- kugakoresha ari- bitabareba nabyo hakorwa ubukan- ubukangurambaga mu baturage Mhm.
ni icyo nashakaga kubabwira ndagushimiye cyane Ernest kuri ibi bitekerezo byawe uduhaye Eh, Dr Mugwaneza nagira ngo mugire icyo muvuga Oui.
ku byo ba aba- Laura na Ernest bamaze kuvuga
Mm. Ah, mpereye ku bitekerezo bya Laurent ah, arakoze cyane ibyo yavuze nibyo ntabwo ari gahunda y'ikiganiro cy'uyu munsi ariko biri mu mbogamizi biri mu mbogamizi cyane cyane nibanze ku cyo yatubwiye cy'uko ababyeyi badakunda gutanga impanuro ku bana babo ubundi nibyo koko ubukangurambaga bwagombye guhera mu muryango aho umwana agomba kuganirizwa n'ababyeyi be ubuzima bw'imyororokere n'uburyo bwo kwirinda virusi itera sida ariko usanga abenshi batabasha kubikora kubera yenda umuco ntibabashe kubwira abana babo cyangwa nabo ubumenyi bukeya baba bafite ibyo rero ni imbogamizi mu kurinda virusi itera sida mu rubyiruko natwe twese tugomba guhagurukira kugira ngo umuntu yumve ko ababyeyi ari ryo tangiriro Em, ndibaza ko aricyo yari yavuzeho cyane Ya- ya- cyane yari yavuze kugira ikibazo cy'inshuro- n'udukingirizo
yego eh, n'agakingirizo gukoresha agakingirizo ah, uko kakwirakwizwa kugira ngo abantu babashe kukabona by'umwihariko mu rwanda tugira uburyo bubiri bu- dutangamo agakingirizo cyangwa butatu Ah, hari uguta- hari udukingirizo tuboneka mu bigo nderabuzima umuntu yaje kwa muganga hari udukingirizo butangwa mu mabutike ajya twita social marketing umuntu ashobora kugenda akabugura ariko gahunda y'igihugu ifatanyije n'abafatanyabikorwa ku buryo igiciro cyagabanuwe ki- cyagabanuwe cyane kugira ngo abantu babashe kukagura hanyuma ubundi buryo bwa gatatu eh, twatangiye ikibazo gishyashya mu mujyi wa kigali ni ugutanga em, kiyosike zitanga kondomu amasaha yose Eh, ku munsi cyane cyane ahantu tuzi ko hakorwa bya bikorwa eh, bituma umuntu ashobora kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye Mhm.
ubwo ni buryo butatu dufite by'um- bw- by'umwihariko kugira ngo dutange agakingirizo ku bagakeneye Mhm. Ye- Mm.
Ernest nawe yari yagarutse kuri ako gakingirizo avuga ko gakwiye gukoreshwa ko hari abavuga ngo ntabwo bibo kabareba avuga ati hagombye gushyirwa ingufu mu gukangurira abantu kugakoresha
yego Mm.
Eh, mu by'ukuri nkom- nkomereje ku bitekerezo bya Ernest gukoresha agakingirizo nakongera gukangurira abantu ko agakingirizo eh, kari mu by'ibanze bituma umuntu ashobora kwirinda virusi itera sida Eh, abenshi impamvu batagakoresha ni ikibazo eh, cy'imyumvire cyangwa gutinya uko abantu bamubona akaba yatinya kujya kukagura kuri butike imwegereye cyangwa kugafata kuri iyo kiyosike avuga ati abantu barandeba ariko nongera kwibutsa abantu utinya ko abantu bakureba ariko noneho uki- ukishora mu mibonano mpuzabitsina ishobora gutuma urwara indwara y'ubuzima uzarwara ubuzima bwawe bwose twagombye kurenga iyo myumvire ugahitamo ubuzima ugatinyuka gukoresha agakingirizo kuko icyo gihe nta kindi uba ushoboye gukoresha Mhm. Ye, yego mu- Um, mu byo yata- yatanzemo ibindi n'izindi bitekerezo.
nama zerekeranye no kongera ubukangurambaga eh, harimo n'ibyerekeranye no gusiramura uretse ko yavuze ngo birahenze byo bikorwa gute abantu bashobora ku- kubikoresha mu buryo bworoshye
yego Um, nibyo koko ahantu hose ibyo yavuze nibyo hakwiye gu- kongera ubukangurambaga muri rusange Uh, yavuze ibitekerezo byiza aba- urubyiruko rwitegura kurushinga nibyo koko iki ni ikintu gikomeye kuko eh, abantu bashakanye bazi uko bahagaze biroroshye kugira ngo bafate ingamba igihe basanze ari bazima kugira ngo bazakomeze ari bazima Um, ikindi yavuze ni kuri iyi gahunda yo kwisiramuza nibyo koko bigaragara ko ifasha kwirinda virusi itera sida ku muhungu cyangwa ku bagabo wayikoreye kugera ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana ariko twongeraho ariko ntabwo bivanaho gukoresha agakingirizo ni ukuvuga ngo rero biragaragara ko iyi porogaramu ifasha uburyo koko u rwanda biri muri gahunda ishyira mu bikorwa kugira ngo ifashe abanyarwanda kutandura virusi itera sida cyane cyane abagabo Eh, hariho gahunda rero i- ifasha ibigo nderabuzima ari nabyo bitangiye serivisi mu gihugu kubona ibikoresho eh, bitaguze kugira ngo abantu baze babagana babona iyi serivisi ku giciro gitoya cyangwa ku buntu ibyo rero ni gahunda yatangiye ariko igikomeza gushyirwamo imbaraga cyane cyane kugira ngo ah, aho bya bikoresho bitaragera abaturage bayikeneye nabo babasha kuyibona Mm, cyane cyane ibyo rero biri gukorwa mu buvugizi biri gukorwa kugira ngo ibe yajya mu bwisungane mu buzi- mu- mu buvuzi aho umuturage ashobora kwishyura amafaranga makeya cyane mm. iyi ni gahunda yatangiye nayo du- dushobora kuzayiganiraho mu bihe biri imbere ariko mubona irimo kwitabirwa
iritabirwa cyane kuko um, iyo urebye bwa bushakashatsi nababwiye buba buri myaka itanu kugira ngo turebe aho ibipimo by'ubuzima bigeze uyu mwaka uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu utwereka ko abagera kuri mirongo itatu ku ijana bamaze kubona iyi serivisi bakorewe siriko- siriko- um, gahunda yo gusiramurwa Mhm.
ariko wareba mu, mu myaka itanu yabanjirije ibihumbi bibiri na cumi ibihumbi bibiri na cumi bigaragara ko abantu cumi na batatu ku ijana bonyine nibo bari barakorewe iyi gahunda bivuga ko mu gihe cy'imyaka itanu ibipimo byabashije kwikuba kabiri Mhm.
ni ukuvuga ngo rero ni ibi- ni ibipimo byiza nubwo bikiri hasi ni nayo mpamvu tugishyiramo imbaraga kugira ngo abantu bose bayishaka babe bayibona Ye. reka tubanze twakire arno mbere y'uko hari ikindi kibazo Ernest yari yavuzeho cyerekeranye no- nu- n'urubyiruko rwicuruza turaza kukigarukaho mu kanya ubwo mugire icyo mukitubwiraho tubanze twakire arno uranyumva
ndakumva ejeni Wi- urahagana hehe
ni mu ntara ya muyinga Mhm. Ye, ikibazo cyawe cyangwa Yego.
igitekerezo
uwo mudogiteri eh, ndumva mu rwanda eh, ubukana bwa butera sida eh, umenga buri ko buragabanuka mbega baba barakoresheje uburyo ubwahe kugira ngo eh, ubwo bukana bugabanuke hanyuma nkamubaza ikindi kibazo ese iyo murabona nko mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi hariho amahoteli usanga harimo abantu b'abigeme badanaza umubiri wabo Eh, kandi ariho kenshi eh, hakunda kuva iyo ndwara Eh, kuko ndabibona nk'aha mu gihugu cy'iwacu eh, barahari ugasanga kenshi abazi kubarondera hari ababa baza kuri aba- haba hari ibintu bya- by'inzoga ugasanga banywa inzoga bagasanga bagiye kugira gutyo nyine mbega mu gihe eh, hiyo mu rwanda iwabo baremerewe gu- kujya mu bwo bubare cyangwa ntibemerewe hanyuma nkamaze ikindi ko- iyo iyo o, umugabo yisiramuje aga- aga- agahuza imibonano mpuzabitsina n'umu- n'umu- nawe be nawe nyine ba- baba babigize Arasha- baravuga ko adashobora kwandura byo ari byo murakoze Ye, urakoze arno reka ubwo Mm.
eh, reka ubwo muganga eh, Placide eh, Mugwaneza agusubize nagira ngo mubwire arno kuri ibi bibazo abajije eh, arano uri mu- muyinga mu burundi abaza icyo mwebwe mwakoresheje mu rwanda kugira ngo mugabanye ubukana bwa sida
Mm. harakoze arno Eh, nk'uko natangiye mbivuga ubukana bwa virusi itera sida ubundi ku icyakozwe mu rwanda cy'umwihariko ni uko izi serivisi zakwirakwijwe ahantu hose ni ukuvuga ngo ku kigo nderabuzima wagera aho cyose uzasanga izi serivisi zihari kandi zitangirwa ubuntu ari uguhera kwipimisha virusi itera sida wasanga ugi- waragize ibyago byo kwandura bagahita bagutangiza gahunda y'imiti kandi ku buntu ikindi hari gahunda zose ubwo zone zi- ni urugero ntanze ariko nifasha ababyeyi ba na virusi itera sida kuba batakwanduza abana babo igihe babatwite cyangwa babyara banabonsa n'iyo gahunda ibaho ni ukuvuga ngo mu bigo nderabuzima bigera birenga magana atanu byo mu rwanda icyo wajya cyose wasanga izo serivisi zihari ubwo ni uburyo bumwe rero ikindi cya kabiri em, nibaza ko gikomeye ni ubuyobozi bw'igihugu bwashyizemo imbaraga kugira ngo ibyo byose bikorwe ari ukubona serivisi aho hose mu bigo nderabuzima ari ukugira ngo serivisi ziboneke eh, ku buntu kugira ngo umuntu wese abashe kubona imiti cyangwa iyi serivisi Eh, ikindi ni ugukorana neza n'abafatanyabikorwa bacu nk'uko mubizi iyi gahunda ku isi hose cyangwa mu bihugu bitandukanye bya afurika tuba tugiye dufite abaterankunga cyangwa abafatanyabikorwa batandukanye kandi noneho dufite n'icyerekezo muri izi gahunda dushaka iki noneho n'abafatanyabikorwa bakaza baza gutera inkunga igihugu ariko batera inkunga dufite umurongo tugenderaho ni ugutanga serivisi ku muntu wese aho ari kugira ngo ubashe kumugeraho
Yewe. radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ku ndwara ya sida cyane cyane twibanda ku rubyiruko turaganira na dr placide mugwaneza uri i kigali mu rwanda nagira ngo tubanze noneho turuhuke gatoya hanyuma tubone gukomeza ikiganiro
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ku ndwara ya sida cyane cyane mu rubyiruko dr mugwaneza tugaruke kuri cya kibazo laurent uh, oyan ernest wakibajije kibijyana n'indaya hamwe na arno nawe yakigarutseho avuga ibyerekeranye na- n'abantu bicuruza Uh, uwo mu burundi yavugaga ku- ku- ku- kwi- kwidandaza hanyuma ubwo nagira ngo mubabwire rero igikorwa kugira ngo mufashe abantu ku- iz- nk'in- izo ndaya kutanduza abantu dr mugwaneza naho kuri iki kibazo babajije eh, nibyo koko hari abantu bakora umwuga w'uburaya icyo muri gahunda rero tuba tugomba kwitaho cyane cyane ni ukumenya ko ari mu bantu ba mbere bakwirakwiza virusi itera sida by'umwihariko mu rwanda bigaragara ko ari icyiciro cy'abanyarwanda babana na virusi itera sida kiri hejuru kurusha abandi ni ukuvuga ngo aho abandi mu banyarwanda muri rusange ababana na virusi itera sida ari batatu ku ijana ariko mu bakora umwuga w'uburaya bigaragara ko ababana na virusi itera sida bagera kuri mirongo ine na batanu n'ibice umunani ku ijana murumva ko ari umubare munini rero Eh, kuri iyo mpamvu rero niyo mpamvu gahunda y'u rwanda yashyizeho gahunda yihariye yo gufasha abantu bakora umwuga w'uburaya ko abari bazima bakomeza ari bazima n'abamaze kurwara batakomeza gukwirakwiza virusi itera sida hari gahunda rero zihariye zibakurikirana ku buryo baza kwisuzumisha buri gihe bakabapima virusi itera sida buri gihe abakiri bazima abamaze kubana virusi itera sida bakabaha imiti kuko byagaragaye ko no gufata imiti ni bimwe mu buryo bufasha gukwi- kugabanya ibyago byo gukwirakwiza virusi itera sida ikindi nk'uko ngeze kubabwira ah, za kiyosike twatanze twashyize mu mujyi wa kigali zagiye zishyirwa ahantu hakorerwa ibyo bikorwa by'umwuga w'uburaya zigiye ziri ahantu hafi y'utubari naho nk'uko bahoze babivuga aho no na wa wundi wagerageza wakenera agakingirizo ari aho hafi muri cya- ha hantu bakorerwa umwuga w'uburaya umwuga w'uburaya cyangwa hari n'utubari ku buryo ashobora kujya kuri ya kiyosike ifunguye amasaha yose akayabona agakingirizo
ye reka noneho ubwo twakire na aron turi kumwe
yego turi kumwe urahagana he
ni muyinga Mhm. ye ikibazo cyawe
nagira ndamubaze ati ese ko mbona inzara iguma yi- yi- yi- itera mwa- mwa kano karere turimo abo yego bantu bajya mu bintu by'ubusambanyi cyangwa ugasanga bagiye mu bwo bw'uburaya nyine iki nacyo nagira ndamubaze nta gahunda baba bafite yo ku- yo ku- yo gutuza burundu icyo kiza cya sida
urabyumva nawe biramutse bikunze urumva n'iyo ntego babashije kuyituza burundu byaba ari byiza cyane
Eh, Mm. ahubwo kubigeraho nicyo ki- ni- ni- niho mbona ko inzira ikiri ndende
eh, Mm. ni ukujya rero mubi- ni ukujya mubibafashamo ko abaganga ntabwo bakora bonyine ibi- akazi kabo baragakora bashyiramo ingufu bakakora za gahunda nyinshi cyane zitandukanye zo gufasha abantu kwirinda ariko n'abantu bagomba gushyira akabo
eh, Eh, ubwo araza kugira icyo akubwira reka twakire na nitunga nitunga turi kumwe eh,
yego turi kumwe Eh, wowe uraduhamagarira he
yewe ndi mu ntara ya muringa komine buhinyuza umusozi wa mabahabwa n'uwo nibereye Mm. ye Eh, nashaka amatwi uwo mutumire mhm.
ko turumva cyane cyane umugera wa sida iyo wajya uva ko ari mu bihugu by'abazungu biteye imbere ugatsinda ugashyika ino muri afurika iwacu mugabo kugeza ubu u- muri mu bindi bihugu biteye imbere umugera ego uracyahari nkaho wigeze uhava gusa mugabo wowo usa n'uwo ugabanukiwe waragabanukiwe ko abantu bawandura ubu si- si- si- si benshi ku- ku rugero nk'uko koba ari no muri afurika cyangwa mu burundi n'ahandi none bo baba baba bakoze gute baba bakora gute kugira umugera bo ureke guma ubandanya ugwirirana gusumbya muri afurika nta kuntu natwe botubwire ukuntu baba bagenza kugira natwe urubyiruko rw'ubu kugira tumenye nyine twirinda cyangwa twokora kugira umugero rero guma ubandanya wiyongera ku bwinshi akabazo ka kabiri nako nashaka mbaze cyane cyane nko kurekerera mu rwanda mu rwanda twaba twumva cyane cyane ko umugera naho ngo uba ubarembeje cyane gusa si kuri bose gusa mugabo urugero runiniya umugera uriyo mugabo mu nyubako baza barabahimiriza ngo bakoreshe ngo ubu- ubu- ubupfuko imbere y'uko baza kurangura amabanga y'abubatse none bishika gute hamwe hagera y'aho bukwandura kandi baba bakoresheje ubwo bupfuko naho bavuga ngo umugabo ashobora kuwandura ngo yo agapfuko katabutse none uko- woca uwandura ubwo nyine katabutse cyangwa ni uko haba yu- haba habaye yuko amaraso y'uwo murimo murakora na mwese muba mwakomeretse kugira ngo ushobore kwandura ibibazo menshi byari Mhm. urakoze cyane ye uh, dogiteri mugwaneza bagarutse ku Ndakumva, Jenny.
eh, bagarutse ku bibazo by'agakingirizo n'ikoreshwa ryako ni mugire icyo mubabwira Yego.
Mm.
Yego. Eh, murakoze eh, nitunga ku kibazo abajije cy'agakingirizo agakingirizo nibaza ko ah, uko abivuze ubundi agakingirizo umuntu agomba kugakoresha neza kandi buri gihe ni ukuvuga ngo ntabwo ari uyu munsi wagakoresheje ejo wagasibye nibaza ko abantu benshi bak- bakunda kubyitiranya Eh, nk'uko yabivuze rero ntabwo abantu banduye virusi itera sida bakoresheje agakingirizo ahubwo haba habayeho uburyo butari bwiza bwo kugakoresha cyangwa bakagakoresha igihe kimwe ubundi bakagasimbuka ntibagakoreshe ntabwo ari uko kaba ba- ari- ariko kadatanga um, uburyo bwo kwikingira Mhm. Ah, y- yabazaga iyo gatabutse niba umuntu ashobora guhita yandura
iyo gacitse ah ndabyumvise noneho ni ukuvuga ngo iyo gacitse ubundi ibyago byo kwandura virusi itera sida ntabwo ari ijana ku ijana ku mibonano mpuzabitsina idakingiye ukoranye n'umuntu ubana na virusi itera sida hari risike iri munsi ya rimwe ku ijana ariko igihe gacitse koko kwana n'umuntu u- imibonano mpuzabitsina ubana virusi itera sida ushobora kwandura kuko biba byumvikana virusi itera sida iba mu mu masohoro ntabwo bivuga n'amaraso mu maraso ibamo ariko igihe cy'imibonano mpuzabitsina iba iri mu masohoro Mhm.
nk'uko yabivuze neza rero ishobora no guterwa n'uko haba habayeho gukomereka hakaboneka aho yinjirira Mhm. Ye, bwa buryo se bwo gutanga nk'umuti bwo gufata umuti bujya buvugwa ngo umuntu yafata umuti mu masaha runaka akimara kubona ko ashobora kuba yanduye Mwa- hari icyo mwababwiraho
yego eh, nibyo koko hari uburyo bwo gufasha umuntu ushobora kuba yagize ibyago byo guhura n'umuntu wabanye- ubana na virusi itera sida ari gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa icyo gihe agakingirizo kacitse cyangwa abaganga bakora kwa muganga igihe ashobora kwijomba cyangwa akikata igihe abaga umurwayi hakabamo n'igihe cya agisida murabizi ko agisida kenshi abantu barakomereka n'amaraso akameneka ni ukuvuga ngo hari uburyo bwo gufata imiti kuko uwo muntu aba yahuye n'ibyago byo guhura n'umuntu ubana na virusi itera sida iyo miti rero bayifata mu gihe kitarenze amasaha mirongo ine n'umunani wegera ku kigo nderabuzima kikwegereye cyane cyane ubu ndavuga mu rwanda icyo gihe bakagupima bakareba niba koko wowe ubwawe utana virusi itera sida noneho basanga ukiri muzima ariko wahuye na bya byago by'uko waba wahuye na wa muntu ubana na virusi itera sida hari imiti baguha y'ukwezi hanyuma wayimara ukazagaruka ku kigo nderabuzima bakagukurikirana bakongera kugupima bakareba koko niba ya miti iragufashije kuba utarakwan- utakwandura Mm, iyo miti Ibyo imara igihe bita mu kirekire Gifaransa, ni- bayifata igihe cy'ukwezi Mm, mhm.
Mm, bayifata igihe cy'ukwezi ni byo bita porofilagisi posite egisipozisiyoneri cyangwa posite egisipozija porofilagisi Mm. U- uriya aron w'imuyinga yari arimo anabaza avuga ati umugera waragabanutse mu bihugu tuvuge nk'ibihugu byateye imbere ati ibyo bihugu byo byakoze iki kugira ngo bibashe kugabanya iyo virusi itera sida Ah, yibaza niba natwe ibyo bintu twabikora mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bikabasha ku- kugira icyo bigeraho
Mm. arakoze nibyo koko Um, bigaragara ko hari ibyiciro uh, um- na virusi itera sida yagabanutse mu bihugu byateye imbere cyane cyane mfashe urugero ni nka gahunda zimwe batangiye imbere mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twe tutarabitangira nafata urugero nka gahunda yo gufasha ababyeyi babana na virusi itera sida igihe batwite babyarana banonsa kugira ngo babyare umwana muzima nk'uko mubizi muri ibi bihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere tugendera ku mirongo migari y'umuryango ah, w'ubu- umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima oms hari amabwiriza rero cyangwa imirongo migari itanga ku bihugu kugira ngo ikurikize- ikurikirane muri iyi gahunda by'umwihariko navugaga yo gufasha ababyeyi babana na virusi itera sida kutanduza abana babo iyo urebye iyi gahunda igitangira muri ibi bihugu byacu ikiri mu nzira y'amajyambere baduhaga imirongo migari cyane cyane ukurikije ubushobozi bwari buhari n'ubushakashatsi bwari bwaragaragaye ko n'ubu- n'ubushobozi ku bihugu ko umudamu ashobora gufashwa yenda nk'igihe atwite gusa ariko ntabwo uburyo muri ibi bihugu byacu byo gufasha umubyeyi igihe azaba yonsa umwana kandi bizwi neza ko ubushobozi ari bukeya ku buryo ibihugu byacu biba byabona nk'amata yo kugurira abana bose Mhm.
icyo gira nko mu bihugu byateye imbere bo kubera ubushobozi bwinshi bo icyo gihe umudamu agaragaye ko abana virusi itera sida kugira ngo bamufashe azabyare umwana muzima ni ukuvuga ngo nta mwana wonka n'umwe
Mhm.
bya byago twebwe mu bihugu bikiri mu nzira tuba dufite byo ko umwana ashobora kwandura ari konka icyo gihe bikaba bigihari ariko kuko bafite ubushobozi iyo mbogamizi bakayikuraho Mhm.
ikindi ni uko um, batangiye bo yenda batanga imiti umuntu agahita ayita- ayikomeza igihe cyose ariko twebwe kubera ubushobozi ni- bw'ibihugu byacu wasangaga mu- mu mizo ya mbere dutanga imiti ifasha nk'umubyeyi igihe atwite ariko yamara kubyara ntube tube dufite umuti wamufasha kubungabunga ubuzima bwa wa mwana Mm, kandi yenda Urebye agakomeza biterwa konsa cyane cyane Eh?
Nti kandi yenda agakomeza konsa
cyane kuko abenshi nta bushobozi baba bafite bwo kugura ah, iryo simbu- isimbura ah, isimbura Abere, abere cyangwa mhm.
ifasha abere Mhm.
ubwo ni uburyo bumwe bwerekana rero ko ukurikije ubushobozi ibihugu byacu bifite n'ibihugu byateye imbere bimwe byagiye bituma ari uko bo bafite aho bageze kuturusha ariko natwe nibaza ko turi mu nzira yo kuba twahagera muri iyi minsi Mhm. Ye. reka twakire noneho na eme eme turi kumwe
yego turi kumwe ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo cyanjye nabaza ndiko ndaraba ukabukungene ibintu byo guhuza ibitsina bigwiriye ubonye abantu bavuka abana bavuka ko batagira base bamwe bita ibitwari bagira ubwoba yuko sida ari nyinshi baba baza baragira eh, bakagira amatohoza uko igihe kigiye ingingo bafata n'izihe zishobora gutuma iki gisiga gihagarara kubera ndagira ubwoba yuko bibona inkingo bofatwa nk'umuntu atwa- ba- bamutumye bagasanga afite sida kubera mbona umenga ashaka gufata ingingo zitoya akihangana iminsi mike hama agahava akayifata nk'ibisanzwe ugasanga yanduje abandi rero mbona umenga yoza aramenyekana bishobotse aka- akamwigisha ku buryo yewe yiseura hamwe hagize igihe kimubi kamufata akagira ikibazo akumva atokwihangana abantu bo bari ku mapfuma yihangana
Mhm. Ye, ariko Eh, ibyo aho- nge- ibyo birakorwa ariko ibyo by'ubushakashatsi n'ibyo byo gusobanurira abantu uburyo bandura n'uburyo bashobora kwirinda byose birakorwa ni uko ahubwo abantu ba- Ariko- batabikurikiza
ariko abo bamenye abo bapimye bagasanga bararwaye ntazigera kimenyekana yuko barwaye kugira ngo hamwe n'iyo ye- byamunanira kwihangana we ariko arabibaza aza apfuma amenya ati uyu muntu turi kumwe ntameze neza apfuma bimwibutsa hama bihangana cyangwa bakoresha ubundi buryo Mhm. uravuga nk'abantu bashakanye
oya aba ari abasore n'inkumi cyangwa abagabo bapimye bagasanga baranduye
Mm. Ye.
abakwiye kwirinda icyamenyekana kugira ngo hamwe umuntu yihenze cyangwa kwihangana bukamunaniye hamwe uwo bari kumwe ariko arabibaza apfuma abimenya akihangana Iyi- ndabyumva ariko uravuga ngo bakamenyekana gute se baba bajya batangaza amazina yabo se byagenda gute
bishobotse bapfuma batangaza cyangwa nyine bakabigisha ukungene bo nyene bimenyekanisha kugira ngo ntihazagire uwo bigongako
umuntu wese akajya agenda afite icyapa cyanditseho ko a- agendana ubwandu bwa sida se
kurya hariho abantu bahora bagenda bakimenyekanisha mu ruhame bakavuga bati cywewe nari ari nk'umunsi mukuru ry'abahariwe nko kurwanya sida bakahagarara bakavuga ati cywewe naranduye hama abantu bakaza barabimenya kurya kubera kibara yaranduye nyene ibaye yabinyegeje abagomba kuzobanumurira akabasa mu ruhame nako ndabyumva Mm, washaka kuvuga gutanga ubuhamya akavuga ibya- eh, nk'ibyamubayeho cyangwa se ko sida ari i- indwara koko kandi ko ishobora gufata buri wese ko nawe ya- uwo muntu nawe yayirwaye
yego Mhm. ye ndagushimiye eme hama ka- Mhm, hama kandi kabazo ndigomba mbaze mm.
Ariko turabona ku marezo sosiyo bavuga ngo ngo baba batoye ngo ngo vagise ya sida urukingo rwa sida Mm.
Eh, hariho umuprofeseri yanditse ngo yitwa mavungu wo muri umugabone barutoreza akabona ko ari byo hama bimaze kumenyekana ko ari byo gaheza rukagwirizwa abantu mbona umwe ngo ashobora guhora wabibonye uyu munsi
nabibonye mu marezo sosiyo avuga ko i- eh, urukingo rwa sida rwabonetse
ngo aba yarutoye umuprofeseri w'umugabone ngo yitwa mavungu yoba yarutoye Mm. Reka ma- Eh, Eh, urakoze cyane eme M- eh, Yego.
dogiteri mugwaneza hari icyo mwavuga kuri ibi Cyane.
ngibi bya eme
yego eme akoze ku gitekerezo atanze ubundi em, nk'uko bimeze kwa muganga muri rusange nta muganga wavuga uburwayi umurwayi waje amusanga afite niba umuntu arwaye diyabete si ngombwa ko muganga agenda atangaza ko abantu- umurwayi abana na diyabete ibi bikaba no kuri virusi itera sida hanyuma nibyo koko umuntu ubana na virusi itera sida tubakangurira gutanga ubuhamya nk'uko yabidusobanuye twaje kurangira aricyo dusobanuye ni ukuvuga ngo a- ababishaka batanga ubuhamya ni ku bushake kuko atari abantu bose bashobora kujya imbere mu ruhame ngo babivuge ko babana na virusi itera sida cyane cyane kugira ngo bashishikarize abandi kumenya ko virusi itera sida igihari kubera ko muri iyi minsi akenshi abantu baba bameze na neza tu- bidufasha guteke- kubwira abantu ko ubundi kureba umuntu umurebeye inyuma utamenya ko abana virusi itera sida cyangwa atabana nayo ibyo rero bikagaruka ko umuntu agomba ku giti cye kwimenya ukamenya ko umuntu wese nta n'umwe wagombye kwizera igihe cyose wumva uko- ugomba gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ugomba gufata ingamba zo kwikingira kugira ngo utabe wakwandura Mhm.
Mm, ikindi yari yavuze nibaza ko ari kuri vaccin vaccin ntayo Eh.
iraboneka Eh, nibaza ko ubwo yenda nta makuru Ye, eh, yavuga ko umuntu yabibonye uyu munsi yasobanuza.
Mhm.
yayibonye uyu munsi ntabyo nzi nzi ko hari ubushakashatsi bugikomeza ariko vaccin mu by'ukuri nta iraboneka ku ndwara ya sida buriya ni ukubitega amaso buriya ishobora kuzaboneka mu minsi iri imbere yego Ru- cyane kuko hari- ari ama etude ari gukorwa mu bihugu bitandukanye hari ubushakashatsi buri gukorwa mu bihugu bitandukanye Mhm. radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turaganira ku kibazo cy'indwara ya sida mu rubyiruko turi kumwe na dogiteri placide mugwaneza wo muri ah, porogaramu irwanya sida i- kurinda sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda mbere y'uko twakira abandi batu- bakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kubaza nagira ngo mm, dogiteri mugwaneza mu- mbabaze zimwe mu nzitizi muhura nazo muri uru rugamba rwo kurwanya sida mu rwanda ni nk'izihe
Mm, urakoze inzitizi ni uko nubwo serivisi ziba zihari nk'uko nazivuze hari izo kwigisha hari na serivisi ubwazo zifasha abantu kumenya uko bahagaze babe bafasha- bafata ingamba zo kwirinda usanga hari igihe zidakoreshwa zidakoreshwa nk'uko byagombye kugenda ikindi tuga- tugarutse ku rubyiruko by'umwihariko hari uwakibajije ni ukuvuga ngo i- ikibazo cyo kurinda cy'urugamba rwo kurwanya virusi itera sida ni ikibazo kireba abantu bose ntabwo ari minisiteri y'ubuzima ntabwo ari minisiteri ishinzwe urubyiruko bireba gusa ni ukuvuga ngo ni ikintu buri wese yumva ko cyagombye kumureba niba ari utanga inyigisho akazitanga cyane cyane nk'uko twagarutse ku muryango ababyeyi ari bo shingiro ry'umuryango bagombye kujya batangira kwigisha abana hakiri kare Eh, ikindi imbogamizi zibamo nk'uko twigeze kukomoza ku bantu bakora umwuga w'uburaya nk'uko aba- abatanze ibitekerezo babivuze harimo ikibazo cy'ubushobozi ubushobozi bukeya bigatuma nk'aba abana b'abakobwa bishora- bishora mu mwuga w'uburaya ibyo rero bigatuma bagira bya byago by'uko bazandura virusi itera sida muri make nibyo naba mvuzeho Mm, ntacyo ubwo turashobora Mm.
gukomeza n'ibindi tukaza kubigeraho reka nibutse abatwumva ko baduhamagara kuri kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ni ukubanza akamenyetso ko guteranya hanyuma magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe dusubire ku murongo wa telefone twakire mandela uranyumva ndakumva neza urahagana he
ndi mu bushinwa ubu ngubu tuvugana mu bushinwa muratwumva muri aya masaha turabumva rwose nuko nuko Ni- n- mumaze igihe mutwumva se
yeee maze igihe mbumva ngewe mba mbakurikirana online Mm. ye nuko nuko hanyuma ikibazo wifuza kubaza cyangwa se igitekerezo wifuza gutanga
bo ndumva kitakwitwa nk'ikibazo muri rusange Mm.
ariko nk'uko bakomeje kubisobanura uko nabikurikiranye ni byiza kandi sida koko ikomeje kwiyongera mu gihugu ariko ndibuka nkiga muri segonderi ko twari dufite amakire bantiste ashinzwe kurwanya sida ariko ubu ngubu sinzi nimba agihari dukorana na psi psi numva ishobora kuba yararangije imirimo yayo mu rwanda aba nibazaga ntise ni izihe ngamba leta yaba ifite kugira ngo yongere imbaraga mu bigo by'amashuri dore ko urubyiruko rwo ruri kwishora mu busambanyi cyane uwo mutumiza yaza kutubwira neza izo ngamba kugira ngo dukomeze tubikurikirane neza murakoze urakoze cyane mandela tugushimiye kandi kuba ukurikira radiyo ijwi rya amerika
yego murakoze namwe ugire ibihe byiza reka twakire na samweri samweri uranyumva
yego ndabumva cyane wowe uri he samwe
iyo ndi mu burundi yego ikibazo cyangwa igitekerezo
bo jewe nagomba mutumire kubera ko tuko turaraba umugero wa sida uri kuragwira kandi gwira ku muvuduko muremure nk'uko yamaze kubisigura kakabitwereka ariko uri kuraraba hariho amafagiteri cyangwa se hariho ibituma kenshi bituma uwo mugero wa sida ugwirirana nka cyane cyane reka dufate nka jenda ndi mu rwaruka nk'umugwaruka usanga nk'abantu benshi marigeke ubu hari ubukene bwinshi ujya usanga abantu ko bahendahendesha ubukene rero hari ikintu gihari nko mu rwaruka nko mu rubyiruko ruko ruriga ubu ni ibihe bintu bari ko bararutegura kugira ngo mu ntumbero yo kurukingira uwo mugero wa sida muganatanze ni uko hariho ni uko bozibira refagiteri favoriza kugira ngo mugera ugirene ugabanuke nk'akarorero nk'urwaruka rw'ubu ugasanga ruri mu bukene usanga hari abantu bariko barabutegera muri ubwo bukene nyene ugasanga niho bariko barandura n'uwo mugera none bariko barategura iki co gukingira nk'urwaruka uburu aribo bana b'igihugu c'ejo kugira ngo babarinde iyo ngwara nico kibazo
ubukene uvuga buteye gute
mbona ukuvuga hari abantu bahendahendesha abandi ugasanga habayeho impuzabitsina n'umuntu runaka atari kuko yabishatse ariko ari kubera yamufateho ikintu runaka kamba ari ikintu akenye kugira arondere igishobora kumutunga ari nk'umwana wo w'umunyeshuri ugira ngo kumbure aronke amavuta n'ibindi two kwisiga n'utundi usanga banduriraho iyo migera
ariko umutumire afite ubukene
ubukene icyo kibazo uvuze ndacyumva ariko hari n'umutumirwa ubushize twaganiriye ku byerekeranye n'ifatwa ku ngufu ry'aba n'abakobwa we yatubwiraga ko harimo urubyiruko rugira n'ikintu rusigaye rufite n'ikintu kimeze nk'irari rukararikira ibintu rudashoboye kubona nk'ubwo umuntu akamushukisha na telefoni nziza cyangwa se akenda keza n'ibindi bintu atarakeneye bitari ngombwa ko bigomba kumukururira ibyago nk'ibingibi byo kurwara sida ubivugaho iki byo
bo ego nibyo bibaho cyane nibyo biriho kandi biriho cyane nubwo iyo amaze kubaho rero abana bajyanwa n'irari hari igihe bamwe hari abantu bajyanwa n'ibigezweho cyangwa se bimwe twita ngo n'ibisayangana uba usanga baguye muri izo ngorane nyine
reka none reka duhe umwanya muganga mugwaneza bumvise mandela mu bushinwa na samweri mu burundi
mandela icyo yavugaga yagarukagaho ni za kirebanti sida ari ryo huriro ry'urubyiruko kugira ngo bungurane ibitekerezo cyane cyane mu rwego rwo kwirinda sida no kwigishanya muri rusange nibyo yabiherukaga kera ariko n'ubu biracyakora ikindi ni uko ubu ngubu by'umwihariko no kugira ihuriro ry'abanyeshuri ubu hagiye hahugurwa n'umwarimu mu bigo byisumbuye kugira ngo noneho ajye afasha rwa rubyiruko mu mahuriro yabo gufungurana ibitekerezo
yavuga ko bakoranaga na psi yibazaga n'ibigikora cyangwa yaba yarahagaze
nibyo koko psi yarahagaze ariko hari undi muterankunga uhari witwa ssh ariko by'umwihariko noneho ibikorwa bimwe byakorwaga na psi byagiye bifatwa na minisiteri zifite izo nshingano mu mashuri niyo mpamvu bavuga ngo ubu minisiteri ishinzwe amashuri ishyizeho gahunda yo kwigisha noneho n'abarimu bazajya bafasha guhuza ibikorwa by'ayo mahuriro y'urubyiruko ariyo club antisida
Ye. naho samweri we yagarukaga ku kibazo cy'ubukene hari icyo mwabivugaho
nayo nigeze kubikomozaho ko kubera ikibazo cy'ubukene hari bamwe bafata inzira niba navuga yoroshye yo guhita bishora nko mu mu mwuga w'uburaya ariko nk'uko wabivuze neza koko hari abajyamo kubera irari no gushaka ibintu birenze ubushobozi bwabyo nibaza ko ari inshingano yacu nk'abakora muri gahunda n'ababyeyi na- n'abandi bantu bose bo mu muryango nyarwanda cyangwa i burundi n'ahandi hose kugira ngo bajye bigisha abantu ushobora kugenda ukurikiye iyo telefone ariko icyo uzakuraho kikaba imbogamizi y'ubuzima bwawe bwose n'ubwo imiti ihari n'iki byose ariko nibaza ko ntawakwifuza ko umwana we eh, amaboko y'igihugu cy'ejo yarwara virusi itera sida Mhm. twakire na jean marie ku murongo wa telefone uranyumva
wi ndabumva Eh, urahagana he
Wa- ubu tuganira ndi mu gisagara cya bujumbura Mhm. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Wa, iki gisa n'ikibazo cyangwa kikaba n'intera nanjye ndashaka kubaza uwo mutumire Mm.
kuko je nanje ndiko ndumviriza aho mperereye ngaha mu burundi iki kiza cyari gisa n'igikomeye rwose
Mhm.
halo Ye, turakumva komeza
Mo, je nagira n'ubwoba kubera uri kurora nk'uwo mubare mwatanze kuri demire kenze onitida yasohoye naho aba ari ku isi yose mugabo ndazi aho mpereye naho wumva hirya no hino muri karitsiye ukumva ngo naka aragwaye ngo umugera uwundi nawe ukumva we kandi uri kuraraba ugasanga rimwe na rimwe n'ivyo kubera baripimishije rero nagomba kubaza uwo mudogiteri halo Ye, turakumva
nagomba kubaza uwo muganga w'umudogiteri bobo ukuntu baba bariko barabikora mu rwanda kugira ngo icyo kiza kuko nigize kumva umenga ibiharuro bobo ntibiri hejuru kutse no mu bundi hoho uri kuragerageza kuraba ibyo maze gusoma biharuro n'ibyinshi naho ntabyibuka aho ndi ngo ndabibasomere numve mugabo ho ni byinshi rwose rero nagomba ndamubaze ibinye bo bashyize imbere by'ubumenyi cyangwa ubutumwa batanga ku dupapuro cyangwa mu ndirimbo cyangwa bacisha mu biganiro cyangwa n'uwafata iby'amakerede antisida ikintu umuti nk'ikigwa bamaze kubonamo bavuga ati iki kintu wogishyira imbere cyoshobora indwara rwose burundu mbere no kuyica umuntu akayica muri ino si kubera ni- ni- ni- n'indwara ikomakomeye bakitubwire kugira ngo dushobore kukimenya ni- n'umuntu yoba aho ariho yoba ari hose ashobore kukigendera ko aba aracyifashisha hamwe cyo bakihari Mhm. Ye.
hama ibintu ni kugaruka ko byo- byose bagiye bivuga by'ubukene nabyo biri mu bituma mu gwaruka kubera ubu usanga nk'ubuzi bwarabuze ariko barandura i- ibintu bya- bya sida kubera ariko bahendesha ibi na biriya ahandi ngo bagomba kurondererwa ubu amikoro y'ukuntu bobaho
Mhm. Ye. birumvikana eh, bisa ni Ye.
alo turakumva rwose urakoze jean marie reka muhe Eh, umwanya ok, agire icyo sawa avuga.
namwe.
Mm.
sawa nawe murakoze Eh, muganga mugwaneza ah, jean marie ati ikintu mwashyira imbere cyangwa se mwavuga ko cyafashije cyane cyangwa gishobora gufasha guhashya iyi ndwara mu byo mukora mu byo mwagiye mutubwira ni he- ni ni ikihe mwumva gishobora kuba cyafasha n'ahandi mukurikije ibyo mwabonye Mm. turakoze kuri icyo kibazo cyiza abajije Um, icyo twakoze cy'umwihariko nk'igihugu cy'u rwanda cyane cyane nk'uko nahoze mbigarukaho mbere ni gutanga serivisi ariko serivisi itari imwe serivisi iko- ikomatanyije irimo kwigisha ariko harimo no kugeza ku baturage serivisi zibafasha kwirinda izo kwa muganga rwari ukwigisha ariko noneho hari za zindi zo kwipimisha abipimishije abarwayi bakamenya uko bafata imiti bakayihabwa abasanzwe ari bazima nabo bagahabwa inyigisho z'ukuntu bagombye kuguma ari bazima ni ukuvuga ngo rero nta kintu na kimwe wavuga ngo igisubizo kimwe kirahagije ngo uce indwara ya sida mu bantu bakomeye ni ukuvuga ngo kandi kuko indwara ya sida ijyana n'imyitwarire ni ikintu cyo guhozaho kwigisha abantu no Yeah.
kubaha ubumenyi Mhm.
ikindi bikaba uruhare rwa buri muntu wese yego kuko ushobora kwigisha ariko umuntu ku giti cyiwe ni- niwe ugomba gufata ingamba Ye.
uyu munsi ndi muzima nzaharanira ko nkomeza ndi muzima yego rwose ndabashimiye cyane ngomba guharanira ko nta muntu nzanduza Ye. Uh, dogiteri Placide Mugwaneza ndabashimiye cyane kuri ibi bisobanuro mwaduhaye muri iki kiganiro ngashimira abaduhamagaye n'abandi mwese twari kumwe batwumvise n'abatwumviraga kure cyane iyo mu bushinwa mwakoze cyane bari mu Burundi mu Rwanda no ku mugabane w'uburayi n'ahandi hose no muri Uganda mugire ibihe byiza